iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi y'impunzi muri icyo gihugu mu ntumbero yo kwica indongozi no gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu mu burundi dusabye ko paul kagame na leta arongoye bitwarirwa mu masentare mpuzamakungu abijejwe akisigura ubu ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'uburundi pascal barandagiye avuga ko igihugu cye kizarega perezida w'u rwanda na leta ye mu nkiko mpuzamahanga iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikibazo cy'uko leta y'u Burundi itazaha abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere muri kaminuza zigenga amafaranga ya buruse y'umwaka turazibagezaho mu kanya kuri radiyo yanyu turabararitse radiyo ijwi ry'amerika ni amakuru yibanda ku burundi leta y'u burundi irateganya kurega u rwanda mu rukiko mpuzamahanga mugenzi wacu eroge wirikaneza uri bujumbura araduha ibisobanuro mu itangazo yasomeye abamenyeshamakuru ariko batemerewe kubaza ibibazo mu nyuma umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yavuze ko Burundi bufise ivyemezo n'ibimenyetso ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda ari mu bashigikiye abashaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi Pascal Barandagiye yibukije ko hamaze iminsi hafatwa mbere bamwe mu bari mu nzego z'umutekano z'u Rwanda baje guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Burundi yaciye asaba ko Perezida Paul Kagame n'igihugu ciwe bokwitwarirwa mu masentare mpuzamakungu turiyamirije ubugira kandi igihugu cy'u Rwanda n'umukuru wacu Paul Kagame ku bikorwa bigayitse batanguye gukora kuva mu kwezi kwa Rusama umwaka urangiye mu kwigisha no gushira mu migwi y'abicanyi bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi y'impunzi muri ico gihugu mu ntumbero yo kwica indongozi no gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu mu Burundi dusavye ko Paul Kagame na leta arongoye bitwarirwa mu masentare mpuzamakungu abijejwe akisigura kuri ako gasomborotso kugira ngo intahe imukubite mu gahanga Leonce Ngendakumana umukuru w'unani ya DCI Kibiri n'umugambwe Frodebo amenyesha ko ibivugwa n'umushikiranganje barandagiye ari gushaka kwirengagiza ibibazo nyamukuru bihari uko no kugomba kujuragiza abarundi ibibazo biri muri iki gihugu ntibyatewe n'u Rwanda ntibyatewe na Kagame kuko bifise imizi kure ni ibibazo bijanye n'isenyugwa ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro muri Frodebo mu mwaka wa 2006 mu mwaka wa birindwi twaravuye muri leta kandi dufise abashikiranganje batari bake dufise abashinga amateka n'abakenguza amateka dufise babura amatara abasitanteri n'abaserukiye urundi hanze kubera ko tubonye ko intumbero ya nkuru nziza n'umugambwe sendedefitede muri ico gihe batari ko bagomba kurongora igihugu bisunze amasezerano y'arusha abantu bicwa bagatorwa ibiziga mu nzuzi mu mashamba aho rero u rwanda n'uwo mukuru wago aruhara bafise muri ko biraba niba ari ico kibazo c'impunzi ari ikibazo uburundi bwa bufise nibabicishe mu nzira zisanzwe za politike n'imigenderanire barabaho bubashira kandi bifise baragwara vyeme nta kibazo kihari vyo rero nibaza ko baburiwe bariko bibaza bati none abarundi zobandanya tubahenda gute bazoheba bahenda ngo ariko baburanya baburana n'u Rwanda kandi atari ivyo nta rubanza ku Rwanda n'u Burundi zokwigera rubaho ruzokwagirwa nande umushikiranganje Pascal Barandagiye yashimiye kandi abategetsi bamaze imisi bagendera Burundi harimo Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU ngo kubona bamwe muri bo barishikiye mu ntara zo hagati mu gihugu vyatumye bibonera ko amahoro yasasagaye no kubivugwa ko ibintu bicika atari ivyo ni nako kwibutsa ibikurikira turiyamirije abo bose baba barundi canke abanyamahanga birirwa barasya batambaye kugira ngo leta y'u Burundi yicarane n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku nguvu ataho byakabonetse ku isi ahubwo ababahaye indaro nibabashikirize leta y'u Burundi ibacira urubanza rubakwiriye nk'uko abo bafatikanije muri uwo mugambi mubi baruciriwe hisunzwe amategeko naho umushikiranganji barandagiye asa n'ubudakurwa kw'ijambo ku bijanye n'abashatse guhika ubutegetsi abatavuga rumwe na leta bamuhanura guhindura imvugo n'ingendo leonse ngendakumana uzanye dialogue uzanye ku- kuganira abantu baza kuganira urumva byari byavuye mu biganiro byose barabyanse bazana ibyo bigwanisha baca batuma n'abandi bafata ibigwanisha ureka abo ba- bagizwe ngo bavye gusenyura leta hariho n'iyindi migwi imaze kuvuka ivyo twe twarabisezereye twarumvise za fore buzivugwa twarumvise rede tabara zivugwa twarumvise n'ubundi mugurongo nitwa zabampema nuko ntazi uko witwa kandi iyo migwi ni babandanyuko bakaguma bashira imbere inzira y'ingwano nkuko mbona ariyo bafashe bakanja ibiganiro rindira mukapa zoce ngaho agende ntihagire ikivamwo nkuko bariko bariyumvira ngo ishami mpuzamakungu ni ryaratsinzwe inyu europeyene yatsinzwe inyu africaine yatsinzwe akarere katsinzwe rindira na mukapa atsinzwe nkuko museveni bavuga ngo yatsinzwe bibaza ko mu kugumiza ibigwanisho mu gihugu arivyo bizozana amahoro burya nibabandanya banzana iyo nzira je nama nabivuze kuva mu mwaka w'ibihumbi na cumi na rimwe bakama baca banzana hariya mu bucamanza leta y'uburundi imenyesha ko yamaze kwitwarira umushingwamanza w'umubirigi bernard menge na televiziyo y'abafaransa france 3 kubera amasanamu yerekanywe bavuga ko mu burundi hariko habeho nyabwoko mu ntara ya karuzi kandi y'aya masanamu yafatiwe mu gihugu kimwe ca afurika y'uburengero umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu abivuga ku izina rya leta yanasavye umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun gusaba ibihugu vyafatiye ibihano abategetsi bamwe bamwe b'abarundi kubibakurako eroge wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu eroge wirika neza kuri iyi nkuru nshuti zacu muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu ntara ya rumonge mu majyepfo hashyira uburengerazuba bw'uburundi abaturage babonye umurambo mu ijoro ryakeye mugenzi wacu fidelite yishatse yanyarukiyeyo adutegurira iyi nkuru Ico kizira cari ku mutumba Murambi cari nko ku metero zitanu uva kw'ibarabara ry'ikaburimbo rihuza intara ya Bururi na Rumonge. Abanyagihugu bo muri ako karere nta vyinshi bashimye kivuga ko kimwe gusa bemeza ko bumvise inkoho mw'ijoro.
ibyo twaza turyamye hari saa yine y'ijoro turyamye rero tuze twumva inkoho iraturitse abantu baca baraswagaduka umuduga tuze twumva uragiye abantu baswagaritse gusa kuraba tuce dusanga basize ikiziga mw'ibarabara tuce turagenda mu- mu bandi kuraba Ico kizira cari kiryamye mu vyatsi. Uyu muntu yari yambaye ibutura y'igisirikare n'ikoti y'igipolisi bimwe bita impermeable mu rurimi rw'igifaransa. Ikindi twabonye ni uko yari yambaye ibirato vy'igisirikare bitagira imigozi ivyo bita amarase mu gifaransa. Abanyagihugu bo mu icungararo yahatuye ico kiziga ntibashimye kuvugira ku vyuma vyacu ariko batubwiye yuko bihweje ukuntu uyo muntu ameze bigaragara yuko aticiwe ngaho. Vyongera musanya wa komine ya Rumonge n'itanga Celestin aremeza aya makuru.
ku mutima afise amasoro atatu hama mu mutwe urundi rusoro rumwe bamurashe bisigura insoro zitatu bamurashe vyerekana nawe ko atari umuntu yarasiwe ngaho nta maraso yariko arava yari umuntu vyerekana vy'ukuri yuko ari umuntu bakuye ahandi baza kumuterera ngaho yebwe mu ncamake twasanze yambaye ibirato vy'igisirikare na teni y'igisirikare hasi juru impermeable y'igipolisi hamwe na zya nkofera bita amakayabu z'igisirikare nyene ariko rero turiko turaraba vy'ukuri ni umuntu ngira baba bambitse ivyo bintu rero kuko turiko turaraba umuntu barasanye afise izo mpuzu urabona aho urusoro rwaciye ariko turiko turaraba umenga nta bibonekana neza aho urwo rusoro rwaciye Kubwa musene wa komine Rumonge amatoza amaze gushika ko yerekana ko uyo muntu yazanywe n'imodoka yo mu bwoko bwa double cabine.
twasanze ari double cabine ariko irarengana cihagarara ahantu mw'ikorosi aca haza ifuso ari inyuma iduza ibururi igira ibashikire hanyuma baca barasa amasoro atatu hejuru hanyuma ya double cabine cifata inzira yirukanga iduga ija ibururi amanyafuso ciratinya imera nk'isubira inyuma niho abanyagihugu baca begerana baraza kubaza iyo fuso ati habaye iki barabarashe vyagenze gute hanyuma iyo fuso ikivuga ati twe twumvise amasasa avuga imbere yacu ariko twabonye umuduga wari imbere yacu baca bafata ingingo ma saa tanu y'ijoro nyene baraduga buhoro buhoro niyo fuso n'abanyagihugu baca basangana ikiziga kiryanye kiri ngaho Nitanga Celeste musene wa komine Rumonge yemeza ko uwo muntu atari umunyarumonge kandi ko abayeje mu yandi makomine agize intara ya Rumonge bagasanga nta muntu umwe yazimiye. Yamara ko ikarangamuntu bamusanganye handitse ko yitwa Ndayikengurutse Nestor avuka mu ntara ya Karuzi na komine Gihogazi ku mutumba Gasivya. Nayo karangamuntu yatowe arongoye komine ya Rumonge ntibashoka bemeza ko ayo mazina ari ay'ukuri kubera ko nko bavyivugiye abantu b'ino minsi bahindura amazina uko bishakiye. Ico kizira cavuye kijanwa mu gisagara ca Rumonge mu buruhukiro hagati y'igihe cy'isaha umunani n'igihe cy'isaha icenda. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, Fidelite Yishatse, Ijwi rya Amerika.
fidelite urakoze tugaruke gato i bujumbura abanyeshuri biga mu myaka ya mbere muri kaminuza zigenga barinubira icyemezo leta y'uburundi yafashe cyo kutabaha amafaranga ya buruse yo kubafasha kwiga umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanka adufitiye ibisobanuro abanyeshuri bari mu myaka ya mbere muri kino gihe mu makaminuza yigenga nabatoye ikibazo ca leta co mu myaka ya nyuma y'amashuri yisumbuye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ushuru wa bibiri na cumi na gatandatu bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko umushikiranganji w'indero ubushakashatsi n'amakaminuza yasohoye urwandiko rufuta agafashanyo ku banyeshuri bari ku kivi ubwo nabwo rwarungikiwe abayobozi bose b'amakaminuza yigenga mu burundi uno mwigeme twamusanze aho yiga kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini ashikiriza akababaro ko kubona leta yafashe iyo ngingo atakindi igamije atari ukubabuza kwiga twabyakiriye nabi cyane kuko umuntu yiyumviriye kujya kwiga kaminuza pirive azi neza ko afite diporome deta umubyeyi wiwe ararati ingurisha hasi n'agahene ko zoronka buruse ya taranteye mire zo kongerereza none twamaze kuza kwiyandikisha ubu rero baciye bavuga ngo ntibazoyaduha none dusubire ruguru ku gatumba canke habike ne twebwe leta yadutaye uno wa kabiri ni umunyeshure wo kuri iyo kaminuza nyene twamusanze aho yiga avuga ko agiye guhagarika kwiga kuko aho yatse indaro batazokwemera kumurihira ivyo akeneye vyose si ivyo gusa uno mwigeme ashikiriza ko ako gafashanyo kahora gasahiriza mu kuronka ibindi vyankenerwa nivuze ku ruhande rw'iwanje jewe ahomba bampaye indaro barambwira ngo genda ku ishuri rya buruse niyo azokurihira natwe tuzokumenya indaro hari n'igihe amahera ya bisi ntiwoba uva za kanyosha canke kibenga rirare canke za carama ngo ucuza n'amaguru wiga par exemple kuri jere ibikunda kuko twe turabana ba ruguru turakenerera yo buruse kuko adufitiye akamaro kanini cyane none mbega nitwasubira ruguru nivyo bizoba vyiza ku burundi nitwe burundi bwejo tuzoca duheba kwiga umuyobozi ajejwe igisata kijejwe ivyako gafashanyo ku banyeshuri ba kaminuza mu bushikiranganji bw'indero ubushakashatsi n'amakaminuza arahumuriza abibaza ko ako gafashanyo kafuswe mu makaminuza yigenga alexandre mfisumukiza yabwiye ijwi rya amerika ko iyo ngingo iraba abanyeshuri batanguye kwiga mu myaka ya mbere abo nabo bategerezwa kurindira umwaka wose bari muhira asigura ko mu mafaranga leta ikoresha muri kino gihe itategekanije ayo gufasha abanyeshuri bihuse gutangura kaminuza hariho abanyeshuri bahejeje batoye ikibazo cya leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo rero mu bisanzwe nta gafashanyo bazoronka muri uwo mwaka kubera iki ubu leta iduha amafaranga dukoresha y'abanyeshuri baba bamaze umwaka bicaye muhira hanyuma rero bakaca tubashyira mu makaminuza ya leta abandi bakaca bagomba kujya mu makaminuza yigenga ni ukuvuga yuko ubu bije dufise ni iy'agafashanyo k'abanyeshuri bahejeje examen d'etat mu mwaka w'ibihumbi na cumi na kane abo turabaha agafashanyo bakiyandikisha mu kaminuza ya leta n'ayigenga abo agafashanyo kabo karahari ni ukuvuga yuko bije y'abo bandi ba demire ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo tuzokabarosa kimwe n'abandi bazoba bagiye mu kaminuza ya leta abo banyeshuri basaba leta kubareka kubandanya biga birihira muri ayo makaminuza yigenga bakazosubizwa amafaranga bazoba bakoresheje mu kiringo c'umwaka niyaboneka ibyo bivugwa n'umwe mu banyeshuri bo kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika byo nabyakiriye nabi cyane kubera ayo mahera nayo dufashije mu kuriha ayo dusanze turiya ngaha ku bw'ibyo rero naho ayo mahera batayaduha uyu mwaka byoba byiza bakiri bayaduha mu wundi mwaka ukurikira ariko alexandre mfisumukiza ajejwe iby'ako gafashanyo mu bushikiranganji bw'indero ubushakashatsi n'amakaminuza arabihakana oya ibyo ntibirimo kukumva ako gafashanyo kabo ubu ntako dufise ariko umwaka uza abazoba bafite uburenganzira bazokaronka bamwe muri aba banyeshuri bavuga ko bakorwa ko n'iyo ngingo n'abaturuka mu miryango ikenye na cyane cyane mu gihugu hagati babwijwe rya amerika ko atagihindutse bagiye guhagarika ibyigwa ibizotuma amakaminuza y'abigenga akora ahomba i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye n'icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku bana ibihumbi ijana bavuka mu burundi ababyeyi bababyara barenga magana arindwi bitaba imana barimo kubyara uburundi buri mu bihugu icumi bya mbere ku isi bifite umubare munini w'ababyeyi bapfa babyara mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu mu kwezi gutaha ishyirahamwe ry'abagiraneza ryitwa the crisis, the crisis of a child mu kinyarwanda bivuga amarira y'umwana ah, ryiteguye rero gufungura ivuriro rizafasha abagore kubyara hakoreshejwe ubuhanga bugezweho mu kiganiro muri sanga uyu munsi mugenzi wacu oriyani tangishaka yatumiye abayobozi b'iryo vuriro rishya ni umunyamerikakazi samantha torres afatanije n'umunya- n'umurundikazi witwa audrey biziyaremye madame torres aratangira asobanura impamvu bahisemo gukorera muri komine ya bukeye mu ntara ya muramvya
igituma ni mu makuru twari dufise biciye mu bushikaraganje ah, bujejwe amashara- amashyirahamwe yo hanze kumwe mu bukeye hama intara ya muramvya yare ikeneye gutera imbere amarete yaciye iduha ikibanza cyo kuranguramo iyo migambi yatera imbere ico ikibanza cari gisa nico imana yari yarawe- yaraweretse imyaka iheze nyene yarakwereke neza Eh, Imana yari yaraberetse icyo kibanza mu bukeyi ego none kuki mwatoye izina the cries of a child eh, ngo dusigura muri make uko byatanguye the cries of a child bisigura iki ni kuki mwahise iryo shirahamwe ko ego ndibaza biroroshe muri ivyo oe ni igituma twatoye irozinya amaborongo y'umwana canke the cries of a child nuko igihe twari dusubiye muri amerika ntitwashoboye kwibagira amaborongo y'abana twari twabonye aha mu burundi ivyo rero yarakoze ku mutima yacu bituma tugira ico dukoze umva amaborogo y'abana mwumvise mu burundi niyo yabatumye mugaruka mukagira icyo mufashije mm, cyane cyane nko ngaho muri mu ntara ya muramvya none mm, samantha urwego rw'ubuvuzi mugira mwuguru ivuriro rishasha ngaho mu bukeye urwego rw'ubuvuzi rwifashe gute mu ntara ya muramvya cyane cyane eh, ku bakenyezi bibungenze muri komine ya bukeye vyifashe gute ego eh, kuvuga cyane cyane muramvye nyene abantu ni ibihumbi amajana atatu birarenga amajana atatu na mirongo itanu ibihumbi Mm.
hama urabyumva abaganga abaganga muri provinsi yose muri iyo ntara yose Mm.
ni cumi n'itatu Cumi na Mugabo batatu.
mu bukeye nyene Mm.
eh, cumi na batatu Mm.
mugabo mu bukeye tufite umuganga umwe muri Mm.
abantu ibihumbi mirongo umunani birarenga Mm.
urabyumva Mm.
kandi abaganga ni bake abantu ni benshi kandi ubu uye cyane cyane ah, abagwayi ni benshi ivuriro muri mu bukeye amasantere de sante dufite zitanu Mm.
mugabo ni kure cyane twebwe turi hafi kayanza turi hagati kayanza na muramvya Mhm.
hama abagwayi ni benshi muri igitanda kimwe ubu ni birashoboka gushika abantu batatu mu gitanda canke kimwe bajanye hasi Mm.
canke babuze imiti canke bafite abakozi bake ingorane ubu uye irahari cyane kubera abagwayi ni benshi birumvikana reka tubaze gato umushingabikorwa wanyu audre biziyaremye audre none nk'uko samantha bidusiguriye ku bantu mu- muramvya ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu aba- abaganga cumi na batatu gusa canke cane cane mu bukeyi abantu ibi- ibihumbi mirongo umunani umuganga umwe mwipfuza kuzokugurura imiryango yanyu ryari ah, twumva ko ari mu kwezi kuza n'irihe tariki mubona muzokugura imiryango kugira ngo mutangure gufasha abakenyezi bibungenza murakoze cyane turifuza by'ukuri kugurura imiryango mu kwezi kuza nk'uko mubivuze ariko kuko tugikorana n'ubushikiranganji bubujejwe uyu munsi nitwota- nitwotanga itariki nyayo ibereye ariko mu migambi tubona turifuza ko nko mu ndwi zine cyangwa indwi zitanu dushobora kuba twatanguye iri vuriro ryacu konasitoni kirinike ubwabo turibaza neza cyane turi ko turakorana novuga ngo na n'ubushikiranganji bubijejwe kugira ngo ibintu byose bikenewe tubishyire hamwe maze dushobore kuvura ariko uyu munsi baca ntanga i- itariki nyayo uko mbishaka ariko ku bijyanye n'ibikoresho n'ibyuma n'abaganga byose murafise birateguye gutangura muronse urwo ruhusha n'ibyo mukeneye byose muri- muriteguye gutangura odire uranyumva nibaza ko odire agize ikibazo ku murongo reka twakire abatumire mu kanya ndabwiwe ko tubabuze ku murongo ariko reka tube twakiriye abanywanyi biradijwi rya amerika Eh, babaze ibibazo hamakumbure tugarure abatumire bacu ku murongo duhere kuri james james uratwumva Ego ndawumva.
mwiriwe neza james uraho urakomeye Ego turakomeye.
Eh, james uduhamagaye uri Ndi ngaha kumutakura gatoya.
Mm, james eh, ikibazo cyangwa icyiyumviro ufitiye abatumire bacu ni iki Ego ubwa mbere wongeye nabagoma manze ndabashimira kuko numvise ko igikorwa bakora koko ari igikorwa cyiza cyiza cyane rwose Mm.
kandi gikwiye guterwa intege. Bagerageje kuvuga mu byerekeye n'ukuntu bogira kugira bafashe abakenyezi ariko numvise ko ikibazo gihari nyabona cy'abaganga bazokorana nabo ko iyo bavuze yuko hari umuganga umwe bashobora gukorana n'abantu mirongo mu bantu mirongo umunani cyangwa bakavuga yuko ari cumi na batatu mu bantu ibihumbi bitatu na ndumva yuko ari ikibazo kigoye cyane mbega baba bafise umugambi wo gukorera mu ntara ya muramvya gusa canke barimirije no gukorera mu zindi ntara kuko tugiye kuraba kuko izo ngorane zishikira abakenyezi zishikira mu ntara zose mbega ntibabona yuko mu gihe batogwiza abakozi yuko bose nuko ko mu- abagwayi kenshi hari igihe bafatwa bagafatirwa cyarimwe iyo hat- hatari abakozi bakwiye urabona yuko igikorwa bazoba bariko barakora kitazoba gishimishije nk'uko baba bafise abakozi bakwiriye ego murakoze murakoze james tuje kuri claude claude uranyumva icyumviro cyanjye nagomba baza kwanza mbashimire icyo cyumviro cyiza bagize nkagira ko mbabaza ibyo byogerezo bari bishingiye ku idini runaka ko nko mu burundi hari ama- hari amavuriro usanga ari kuri katolika cyangwa ku yandi mashengero ikindi nacyo nkaza kumubaza ati iryo vuriro ahanini rizokwibanda ku ku babyeyi baruka gusa cyangwa rizokwakira n'izindi- n'abandi barwaye izindi ndwara ikindi nkababaza ati icyo cyumviro bagikoze ari umuryango baba bakoresha nk'amafami- nk'amafaranga ya famiye nk'umuryango barugiye hamwe ba- bakoresha amafaranga yabo barimo ba- baza gushinga iryo- iryo vuriro samantha torres turi kumwe yego turi kumwe ni byiza Imvura cyane iraguye imvura ni nyinshi yego rwose Eh, nta kibazo turashima kubona twasuye kubaronka rero umutumire wa mbere james eh, james yabaza ikibazo cyerekeye abaganga abaganga mufise bangahe muzokorana nabo kuri iryo vuriro nk'uko wari wabisiguye abaganga ni bake ku gitigiri cy'abanyagihugu bakeneye kuvugwa kuri iryo vuriro ryanyu muzoba mukorana n'abaganga bangana bate yongera abaza ati eh, mushobora kuzoja mu zindi ntara muri kazoza duhere kuri james yego wakoze cyane kuvuga ah, muri klinike yacu tuzatangura muri umuganga umwe muri faze ya mbere kuvuga faze ni mu kirundi sinabizi umugambi wa mbere Ni mugambi ya mbere kuvuga tutangura muri muganga umwe abenfemiyere batatu murabitware umwe n'abandi hama muri sezi ya kabiri mugambi ya kabiri tudoronka uwundi muganga arashoboye gukora neza maternity neonatal na tuteriyane na byose kubaga no ku- no kuvura abana bakivuka ego eh, ni ukuvuga muzo Ego.
eh, none murategekanya kuzokongera kw'abaganga ko igitigiri c'abaganga ari bake muri iyo ntara hari umugambi mufise wo kongera abaganga ego ah, tugerageze kuraba in- inyungu tutangura turashoboye ah, gukongera umugabo bwira abana muri klinike kandi turashaka cyane cyane gutera imbere abakozi bose abenfemiyeri bose abaganga bose muri province kuvuga utumye tukuzanira abaganga barashoboye kwigisha ama muri training n'ibindi bintu muri klinike yacu barashoboye kuza ni- kuza muri iyindi klinike iyindi centre de sante hama turasho- turashoboye gutera imbere provinsi yose odire yotwunganira ye- eh, samantha aravuze ati kuri iryo vuriro ryanyu muzoba mushoboye gutanga n'inyigisho ku bandi baganga bazoba bavuye mu- mu yandi mavuriro no mu zindi ntara yego turifuza yuko ishyirahamwe ryacu cyangwa ivuriro ryacu ritotera imbere ryonyine turifuza yuko mu migambi ya kazoza dushyiraho eh, aho abaganga bandi baza kwigira kugira ngo bagende aho basanzwe bakorera bashobore by'ukuri kubishyira mu ngiro atari twebwe gusa mugabo ntitwafatanya twese aho turi kugira ngo amagara y'abantu ashoboke ahantu hose hazoba hariho ivuriro Uh, Samantha Torres umutumire Claude yabajije ati yabateye intege ku cya mbere na mbere aravuga ati igikorwa muri ko murakora ni igikorwa cyiza cyane yarabatera intege yabajije ati uburyo mukoresha mubukura hehe Uh, yongera abaza ati mbega iryo vuriro ryanyu rishingiye ku idini ubu uburyo mukoresha amafaranga mukoresha ava hehe icya gatatu yabajije ati "Ah, muravura izindi ndwara uretse gufasha abakenyezi bonyine ego urumva ndagu- ndagusabye obire yarashoboye kwishyura neza muri iki kibazo ufite ego uburyo bwacu busa- dusanzwe dukorana n'abantu batandukanye bari ngaha mu burundi n'abandi bari hanze muri amerika harimo rero amashyirahamwe asanzwe adufasha muri iki gikorwa cyacu kuva tugitangura n'imbere y'uko tugira iri vuriro abo ni aba mbere ba- ni abantu batandukanye rero niko novuga bashobora kudufasha hama icya kabiri novuga novuga ko ishyirahamwe ryacu ntirikorana n'ishengero runaka ariko rikorana n'aba bantu bose bari iruhande yaryo Eh, gushika ubu twababwiye ko turi muri faze ya mbere cyangwa mu ntambuko ya mbere twavuga yuko mu minsi ya mbere tuzofasha by'ukuri abakenyezi ariko uko tuzogenda turakura tuzogenda turongera ko ayandi maserivisi cyane twugurure iyindi miryango bivanye n'ingene turiko turagenda turakura kuko turashaka ko twubaka ikintu tubona ingene turiko turakura uko iminsi ihera reka tujye ku murongo wa telefone twakira undi munywanyi turi kumwe na bizimana uranyumva yego jendi bizimana evariste ndabakuye ndi mu cyutoke cya rugombo akabazo nagomba kubaza uwo mupfasoni samantha tore mu burundi turamenyeye tubona amashyirahamwe ajya yitaho imyenda y'abanyagihugu bato bato bakanatwemerera ko bazanye ibikoresho n'ubuhinga buba buje eh, busumbirije ubwo twahoranye ariko inyuma gato urahura eh, umunyagihugu muto muto ibyo bintu adaheza ngo abone ibyo biriko birajya n'iyo biriko birava nagomba kubaza uwo mupfasoni samantha tore ibitigiri yagiye kutubwira n'ibitigiri biteye ubwoba cyane by'abakenyezi eh, bitaba imana bariko baratanga ubuzima mbega ni icanire kitwizeza by'ukuri ko eh, vuba abanyabukere bagiye kuronka akarusho kafadika ingazi myaka myinshi hama turafite imigenderanira indende cyane muri abantu benshi urabyumva dufite kike abakobwa turafashana ababyeyi turafashana abana ku ishuri turafashana abana bafite ingorane cyane abantu ku munsi ku munsi bafite ingorane kuvuga iki ndibaza abantu barashoboye gufata kwizera muri iyi shyirahamwe cyane nashoboye kandi bira- biravana imigenderanire ufite twebwe si ishyirahamwe gusa kuzi gukora mu bukeye akazi oya turi abantu muri urukundo kubaka imigenderanire indende cyane muri abantu igihugu muri abantu kure muri abantu hafi inhomezi muri ishyirahamwe tufise ni imigenderanire myinshi irakubaka k'urukundo Eh, reka tubaze na odire akunganire odire samantha aravuze yuko ikintu gikomeye cyane mufise muri iri shyirahamwe ryanyu ni uko mufise imigenderanire ikomeye n'abanyagihugu mubagendera kandi muri iki kiringo cy'imyaka mumaze ngaho mu bukeyi abanyagihugu barabibona yuko hariho akarusho kuva mugishika hari icyo kongera kuri ico samantha ashikirije Eh, ishyirahamwe kuva rigishika ngaha mu bukeyi icyo ryashatse gukora cyari uko rishika mu banyagihugu by'ukuri tukaraba by'ukuri icyo abanyagihugu bakeneye imigenderanire no munsi dufite turafite icyizere ko cyangwa n'abanyagihugu barafite icyizere y'uko turi ngaha ku bwabo ntiture abantu biyadukiye icyo cyari igice cy'ikiganiro muri isanga aho umunyamerikakazi samantha torres n'umurundikazi audrey beziyaremye basobanuraga ibyerekeye ivuriro rishya bazafungura mu kwezi gutaha mu ntara ya muramvya ni ikiganiro rero bagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka ikiganiro muri Isanga mutumirwamo buri munsi kuva isa kumi kugeza saa kumi n'imwe Tu- twongere tukibararikire rero mujye mukurikira buri munsi ni ikiganiro cyanyu mufitemo ijambo aho muri hose inshuti rero twari kumwe tubibutse ko twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na n'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri aha kandi niho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri sendrake franklin na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi tubashimiye kuba mwateze amatwi tubashim- tubifurije kandi kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika